radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda abantu makumyabiri baguye mu mpanuka y'imodoka ya bisi nini itwara abagenzi yabereye mu murenge wa rusiga mu karere ka rurindo mu burundi abaturage bo mu ntara y'amakamba hafi y'umupaka na Tanzania baravuga ko nta ngamba zihari zo kurwanya icyorezo cya Marburg kireko dusaba leta nuko yodufasha umutandao wo kumenyesha amakuru iradiyo kugira ngo ngako umupaka twumvirize iradiyo kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hanyuma tumenyere twacikingira muri uganda umubare w'abandura indwara ya ebola ukomeje kwiyongera ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda abantu makumyabiri baguye mu mpanuka y'imodoka ya bisi nini itwara abagenzi yabereye mu murenge wa rusiga mu karere ka rurindo itangazo rya minisitiri w'intebe edouard ngirente riravuga ko abakomeretse bajyanywe mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu iyo bisi yari itwaye abagera kuri mirongo itanu na babiri yavaga i kigali yerekeza i musanze minisitiri w'intebe arasaba abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda muri uganda umubare w'abantu banduye indwara ya ebola warazamutse wavuye kuri batatu none umaze kugera ku icyenda eugene mukankushi minisiteri y'ubuzima yatangaje mu ijoro ryo kuwa mbere ko mu bantu icyenda bemejweho indwara ya ebola umwe yapfuye banindwi barimo kuvurirwa mu bitaro byo mu murwa mukuru kampala naho umwe yari mu bitaro byo mu mujyi wa mbale biherereye mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'umupaka n'igihugu cya kenya iyo minisiteri yavuze ko abarwayi umunani bose bameze neza kandi ko abantu magana abiri mirongo itandatu na batanu bageze aho bahurira nabo bashyizwe mu kato muri uku kwezi ishami rya oni ryita ku buzima oms ryavuze ko uganda yatangije gahunda yo gutanga urukingo rw'indwara ya ebola yaturutse muri sudani ruri mu igeragezwa inkingo ziriho ubu ni iz'ubwoko bwa ebola yitwa zayire mu bihe bya vuba yari yabaye icyorezo mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo icyorezo giheruka ni icya virusi yaturutse muri sudani kugeza ubu urukingo rwayo ntiruremezwa urakoze eugenie mu kankunsi mu burundi icyorezo cya marburg ntigicogora abaturage bo mu ntara ya makamba baravuga ko nta ngamba zihari zo kurwanya icyo cyorezo abakunzi b'ijwi ry'amerika bagiye muri iyo ntara hafi y'umupaka uhuza uburundi na tanzania inkuru bateguye muragezwaho na thierry vendayishimiye ni indwara ntabwumve kabisa tukiza n'icya mbere tucumvise mu matwi yacu turamenya n'ukuntu ifata kuko ndayumva nyine mvuga uko nyine byakurekure mwabo tuzosanga twayanduye tutabitse yego aho nari bwobura we kumva indwara ngaha hafi na hafi urumva ntibura kugira ubwoba abo ni abanyagihugu bo ku mugina mu mabanda aho intara ya makamba ihanira urubibe n'intara ya kigoma nubwo ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi guheze umushikiranganji w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka nta tudobo tw'amazi n'amasabuni twashizwe imbere y'amazu badandarizamwo abashitse ku mupaka bavuye tanzaniya baramukanya ukuri kwamye n'abo basanze mu burundi mu biro by'abajejwe uruja n'uruza naho nk'uko twavyiboneye nta ya miti yica imigera bisiga iharangwa n'isuku mu tuzu twa sugumwe tuhari ntirishemeye ijambo ryo risanzwe mugabo twarete yakenewe hajya ugenda yongera ngo unyeze gusanga ku muryango ntiwona jayi none wumva wumva twavuga ngo abikitswe ngaha hariho umukarani ngaha umunsi ngaha aguma aguma arahawe mugabo urabona ibisaba uburyo bwinshi bw'irapakurure ngaha
ijwi ry'amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa mugina ko atawurababwira ibyicokiza nabo bati aya nta mutwaye n'umwe n'umwe aravuga ibyo bintu kandi ngaha ibisanzwe ni uko umupaka haca ingezo nyinshi nicyo gituma avukamo bagirisha amakoraniro kira mwanya bumvise ikiza giteye kugira ngo tumenye ingene twocirinda boba hariho ababwira n'abandi batabubwira kubera ata bantu barakitubwira ngo ko hari indwara yaduteye kandi yica Eh, natwe ibyo tubyumva ku maradiyo iyo oye kure uko kutamenya iby'iyo ndwara ya marburg nibyo bituma batikingira numvise ukuntu bayikingira na je no no kwikingira mu bandi ntacyo turamenya ntacyo turamenya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga icyo kintu ahari bo botanwe kukitubwira ntacyo tu- baratubwira urumva nicyo gituma eh, no kuyikingira bigoye bat- ikintu ntaramenya neza ni uko umuntu azokaraba muhiri wiwe canke azokaraba hashitseho ico hamwe nocitaho namwe mutamanje guca ku maduka canke aho dukunda guteramira bagashiraho amazi hamwe no gusezeranya ngiye guhora ndakaraba noba nkubesha abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara cihutirwa ni uko cohaguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafise urukundo kuramukanye ntiwobibabuza ngo bikunde kandi bafise n'uburyo buke bwo kugenda barakaraba mwibarabara ivyo koroha neza kira ko dusaba leta nuko yodufasha umutandao wo kumenyesha amakuru iradiyo kugira ngo ngaho ku mupaka twumvirize iradiyo kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hanyuma tumenye ingene twocikingira muganga ndayishimiye david arongoye akarere k'ubuvuzi ka nyanza rake amenyesha ko ku mipaka ya mugina kabonga na busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye tanzania kugira ngo bashobore kubona aboba bafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nk'akaranda k'inkende ntahakana ko hari abaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima arico gituma asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwegera abarundi mu kwinjiriza ibyo biza muganga ndayihimbaze david aremera ariko ko bagize intambamyi ariko turafise nk'ibibanza i kabonga nk'ikibanza ca kabonga na rusoro ni ibibanza by'ukuri bikwiye gutunganywa Eh, mu minsi iheze aho habereye aho tanganyika imeze idugiye ika- ikarenga aho yagera hari ibikoresho bimwe bimwe byagize ikibazo hari amakontine twakoreramo ya u- yari mu mazi rero nk'ico ni ikibazo gikomeye c'ibikoresho asaba abaganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'ibiburiburi rimwe mu ndwi abajejwe intwaro nabo bokwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cose babagirishije inama abajejwe imipaka bofashanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire urengana adapimwe ubushikiranganji nabwo bwotunganya neza aho abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze urakoze Thierry venda yishimiye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
umuryango Transparency International wasohoye icyegeranyo cyawe cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine nk'uko twabibonye mu mwaka ushize ruswa yariyongereye cyane mu bihugu byinshi muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ni ukuvuga afurika y'abirabura byifashe bite temistokle mutijima uyu muryango uravuga ko ingamba zidafashije zo kurwanya ruswa zikomeje kubangamira ibikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu bihugu byo muri aka karere muri iyi raporo y'ibyavuye mu bushakashatsi bwabo bw'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ine umuryango transparency international uravuga ko mirongo cyenda ku ijana by'ibihugu bya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara byagize amanota ari munsi ya mirongo itanu ku ijana gusa ukavuga ko hari ibihugu bike byo byashyize umuhate mwinshi mu kurwanya ruswa ndetse bigatera intambwe idasanzwe muri uru rugamba ibyo birimo ibirwa bya seyisheri biza ku mwanya wa mbere muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara n'amanota mirongo irindwi n'abiri ku ijana seyisheri ikurikirwa n'ibirwa bya kapu veri bifite amanota mirongo itandatu n'abiri ku mwanya wa gatatu hakaza u rwanda na botswana binganya amanota mirongo itanu n'arindwi Transparency International ivuga ko mu bushakashatsi bw'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine ibihugu biza mu myanya ya nyuma byarushijeho kujya habi mu rugamba rwo kurwanya ruswa ibyo birimo sudani y'epfo ifite amanota umunani ku ijana somaliya ifite icyenda na gineya ekwatoriyale ifite cumi n'atatu mu karere ka afurika y'uburasirazuba u rwanda ni rwo ruza ku mwanya wa mbere n'amanota mirongo itanu n'arindwi ku ijana rukaba ku mwanya wa mirongo ine na gatatu mu bihugu ijana na mirongo inani byakorewemo ubu bushakashatsi rukurikiwe n'igihugu cya tanzania n'amanota mirongo ine na rimwe ku ijana kikaza ku mwanya wa mirongo inani na kabiri ku isi umuryango Transparency International uvuga ko mu gihe kingana n'imyaka icumi ni ukuvuga kuva mu ibihumbi bibiri na cumi n'ine kugeza mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ine iyi tanzania yazamutseho amanota icumi ku ijana uyu muryango uvuga ko intambwe tanzania yateye yaturutse ku ngamba zafashwe mu guhana abategetsi bahamwe n'ibyaha bya ruswa ku rwego rw'akarere ka afurika y'uburasirazuba tanzania ikurikirwa na kenya ifite amanota mirongo itatu n'abiri ku ijana ikaba ku mwanya w'ijana na makumyabiri n'umwe ku rwego rw'isi nyuma haza uganda n'amanota makumyabiri n'atandatu ku ijana iza ku mwanya w'ijana na mirongo ine ku isi uganda ku rwego rw'akarere ikurikiwe na repubulika ya demokarasi ya kongo ifite amanota makumyabiri ku ijana yikaba ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu ku ruhando rw'isi ni mu gihe uburundi bufite amanota cumi n'arindwi ku ijana bukaba ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu na gatanu ku bihugu ijana na mirongo inani umuryango Transparency International uvuga ko muri Afurika mu gihe amazi y'imyuzure akomeza gutembana imisozi ari nako asenyera abaturage ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kuri uyu mugabane ari ikintu kitagibwaho impaka uyu muryango ugereranya ko kuri dogere celsius ebyiri z'ubushyuhe ziyongereye ku bwari busanzwe afurika itakaza gatanu ku ijana by'umusaruro mbumbe wayo ukavuga ko ibihugu bya afurika bikeneye nibura inkunga ingana na tiriyari ebyiri n'ibice umunani z'amadolari y'amerika ngo bibashe gushyira mu bikorwa ingamba za buri gihugu nk'uko bikubiye muri gahunda yemeranyijweho na loni yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe uyu muryango uvuga ko nubwo inkunga iboneka ikiri iyanga ugereranyije n'ikenewe n'itanga ubwayo igice kinini cyayo kimirwa na ruswa ku bw'ibyo umuryango Transparency International ugatanga inama ko kongerera imbaraga inzego zishinzwe kurwanya ruswa ari ishoramari ry'ingenzi cyane ryageza abaturage ba Afurika ku kwihagararaho imbere y'imihindagurikire y'ibihe bikanazana amahirwe y'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza akenewe mu kubaka ahazaza heza urakoze temistokle mutijima abanyekongo bahungiye mu rwanda bari mu myiteguro yo kwimukira muri amerika bari mu gihirahiro ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasinye itegeko riba rihagaritse gahunda yo kwimuka no gutuza impunzi muri amerika inkuru irambuye fulgence hakizuwera mu bihumbi by'abahagarikiwe izi ngendo hirya no hino ku isi harimo n'abaturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze imyaka isaga makumyabiri mu rwanda abo bose bakomoka mu ntara za kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru abaganiriye n'ijwi rya amerika bari mu nkambi ya nyabiheke mu karere ka gatsibu ahari ahasaga ibihumbi cumi na kimwe mu birometero hafi magana abiri uvuye igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo abo bagaragaje umubabaro batewe no gusubika iyi gahunda cyane ko hari abari baramaze kugurisha ibyo bashakashatse ngo byunganire inkunga nto impunzi zisanzwe zihabwa mugisha korodi ukomoka muri teritwari ya masisi atunze umuryango w'abantu batanu ni umwe muri bo wari waramaze kugera aho ategerereza indege ndetse yaramaze no gukatisha itike
batubwira yuko kuri tariki eshatu tugomba kuba twatwuriye indege tugeze ku kibuga cya amerika tariki eshanu tukaba twahageze bigeze aho biza guhinduka ariko bihinduka imitungo yose twari dufite cyangwa se utuntu twari dufite twaratugurishije nta na kimwe dusigaranye kugeza ubu tuvugana kuko n'akazi twari dufite k'ibiraka twageze nabwo dusanga karabuze kagiyemo abandi gatungo kaburimbo wari waramaze no gukura abana mu ishuri kuko bari bugende tariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere gushize nawe akagenda mu cyumweru gikurikiyeho yabwiye ijwi rya amerika ko kuri we kongera kwiyubaka biri kure nk'ukwezi ku rugero nkanje abana banje bari kuzagenda ejo kuwa kabiri nanje nkabakurikira mu kindi cyumweru gitaha kuko itariki zacu twese twari tuzizi zo kuzogerayo n'amasaha ibyo rero ntibizareka kudutungura no kutubabaza cyane mu gutangira kuri ndagira ni nka nyuma ya zeru urabona iyo wamaze kumara ibyawe gusubira gutekereza n'ibyo bitekerezo byonyine byo gutekerezaho bukure ibindi byonyine birantarakasa bikangeza kure nubwo ari amahirwe bose baba bifuza yo kujya muri amerika ngo basezerere ubuhunzi n'indi mibereho bita ko ari mibi imyiteguro no gushaka ibyangombwa byabatwaraga amafaranga impunzi idapfa kubona mu buryo bworoshye kuko babwiye ijwi rya amerika ko ari hejuru ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ibyo bituma hari n'abafata amadeni bazishyura bagezeyo ari byo biri gutuma benshi babunza imitima bibaza aho bazakura ubwishyu urabona kwitegura kwa hano biragoye bamwe bari bafashe amadeni baragenda mu mashyirahamwe baragenda muri rwiyemezamirimo kugira ngo babone amafaranga kugira ngo bitegure urumva ko byahungabanyije cyane abantu buriya hari nk'abantu baba bariyemeje imirimo yo gutanga amafaranga nk'abantu bagiye muri wese hariya ubushobozi bwo mu nkambi ntabwo babona amafaranga agwagije y'imyiteguro kandi urimo mpunzi nawe urabona ubuzima uko bwo mu nkambi uko buba bumeze ubuyobozi bw'impunzi muri iyi nkambi ya nyabiheke bwabwiye ijwi ry'amerika ko buhanganye n'ikibazo cyo guhumuriza abahungabanyijwe n'iki cyemezo maniragaba bosco niwe uhagarariye impunzi barahungabanye ntabwo byabura hari imitungo yabo hari abakoraga amabizinesi atandukanye ariko bakaba barababashije kuyatanga basigira abandi cyangwa se bagurisha ariko kuri ubu ngubu bakaba wenda babwiwe iriya nkuru yo kuvuga yuko bitagikunze urumva ntabwo bareka kubabara rwose birababaje natwe ubwacu nk'abayobozi babahagarariye byaratubabaje cyane twababwira yuko bagomba kwihangana bakabyakira kandi n'ubundi bagakomeza bagatangira kwiyumva yuko bagomba gutangira ubuzima bushasha ariko biragoye ntabwo byoroshye ntutekereze yuko tubivuga gutyo kugira ngo ni ikintu cyoroshye ni ikintu kigoye cyane cyane kandi kugira ngo ubone ibyo wari ufite ntabwo ari ibintu byoroshye ijwi ry'amerika imaze iminsi igerageza kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ngo yumve icyo rivuga ku isubikwa ry'iyi gahunda ryakunze kwishimira gusa hcr ivuga ko kugeza ubu itarategura ijambo rusange kuri iki cyemezo kireba zimwe mu mpunzi ziri hirya no hino ku isi nta mibare igaragazwa y'abanyekongo bari mu rwanda bakomwe mu nkokora n'iki cyemezo cya perezida donald trump w'amerika gusa iyi gahunda yo kujya mu bindi bihugu harimo na leta zunze ubumwe za amerika buri gihe babaga bayiteze n'ubwo ari amahirwe abona umugabo agasiba undi imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yo mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko mu rwanda habarurwaga impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itatu izisaga mirongo itandatu ku ijana zikomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mpera z'umwaka ushize kandi abasaga ibihumbi bitandatu bari bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu harimo na leta zunze ubumwe za amerika firijansa kizuera ijwi ry'amerika inyabiheke mu karere ka gatsibo
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
tukiri mu rwanda abaturage baturiye ikiyaga cya muhazi mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'igihugu baravuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo cyatinze gusohoka abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko byabambuye uburenganzira bwo kubyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi y'ikiyaga cya muhazi muri rusange inkuru ya erike bagira ubusa
turi mu kiyaga cya muhazi kigabanya akarere ka gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa kigali n'akarere ka gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u rwanda iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye bwana ya sente muragijimana avuka mu karere ka gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri muhazi byahinduriye ubuzima cyane cyane kabisa mu buhe buryo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byamvanye ahantu hamwe binjyana ahandi sinde bukubwe ngo mfite ibi n'ibi ibi n'ibi gusa icyo mbona ni uko hari aho byankuye n'aho bingeje umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko kandi yavukiye ku rwesero imyumvire y'abantu b'inahangaha n'imyumvire y'abantu bigiyeyo ku kiyaga cya muhazi iratandukanye mu iterambere ni ukuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo barajijutse kubera ikiyaga ni turisime barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence mu bintu by'amadini ni ukuvuga ngo ubu ngubu saa kumi n'imwe ushobora kujya i Kigali saa kumi n'ebyiri ntabwo nagarutse kujijuka ni kimwe kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka ku ruhande rwa rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka uretse kuba havuka n'ahatuye umusaza rubangura ni umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka rwesero no mu babibajije ni umwe mu babibajije kuko igishushanyo mbonera cya mbere cyo cyaranatinze mu gutinda kwacyo byatumye abantu basa naho bagira mu gihe bagwa mu gihe irashyirwa dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo byazitiza abantu kubaka bitiza abantu gushaka bizita abantu mbese kugira ngo bakore n'ibikorwa bakagombye gukora naho kiziye kije ntitwakibonamo izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka si umwihariko w'uyu musaza radiyo ijwi rya amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye muhazi ku ruhande rwa gicumbi na gasabo bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse bwana jean paul ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi wari ufite amafaranga ku buryo washoboraga kuzamura rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka ariko kubera ko bitemewe kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa kugira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye kiri muri porosesi zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacyo kugira ngo barebe ibyo batangaje niba byarakozwe umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba kuko byarashyizwe mu bikorwa uwo ni bwana anasitazi nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka gicumbi abavukiye bakanakurira kuri muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo bwana teogene maniragaba ni papa w'abana bane ubu ni umuzamu kuri muhazi oya ni bibi cyane nkungi navukiye kuri aya mazi ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi papa yari umurobyi navutse ari umurobyi ni uko ubwo wenda ashaje atabasha kujya mu mazi ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi ubwo rero kumva na kuri muhazi ukanjyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse njye kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tudahari duhari tumeze nk'abimukira bitewe n'uko nk'ubu hano haruguru hatuye abazungu ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe ku buyobozi bw'akarere ka gicumbi bugakomeza kwizeza ko n'ubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahirizwa uko cyateganijwe ntawe utazakibonamo ni amahoteli ibindi byo gutura ni ibisanzwe ntabwo hazaba harimo ibintu bihambaye kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza kandi ntekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa twari twatabye imirenge ko batangira kubibaganiriza ariko nitujyayo tuganira noneho natwe twabasuye ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo ngibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro aya mazi y'ikiyaga cya muhazi abahageze mbere ku ruhande rwa gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na bwana egide hategekimana umuyobozi wa king fish hotel yubatse mu nkengero za muhazi mu murenge wa rutunga muri gasabo arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya kivu aya mazi navuga ko ni umugisha nta kantu bajya bavuga nko muri bibiri ngo yesu aravuze ko azadusanga mu murwa aha ni i kigali ibikorwa remezo urumva kigali itandukanye n'intara ni ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi kigali gisenyi naho ni ku mazi naho hari amahoteli meza ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri muhazi ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa gicumbi ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye eha bagira ubusa ijwi ry'amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda na hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi impamba itazakugeza i kigali uyirira ku ruyenzi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
igikanu cy'imboga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwakamanzi ndi nk'uy'amashyengo gahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natuba nageze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzaba impari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shehe izakubera inzira y'ubutwari wowe ushinzwe isuku n'isukura izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurutura
kimera